Oh, my wonderful Queen May fans, how that they oh. All the Queen May fans, what could I say? Praise the Lord. Hey, <laughs> hey. Una welcome. Oh, it's a beautiful day. Yes, my country people. Una don't say we the beautiful Queen May fans. We stand up. We sit down for social media. They wait for the updates. Yes. My people, oh, based on all the things when we say it is share life for social media. Queen May lawyer queen may legal team They don't come out o They don't begin the advice. queen may fans So they say they no say Then dey para They no say The whole gbasgbos no switch them, based on the way we say. You all, yul edochie take treat our beautiful royal queen may Then come let us know say we the queen may fans make we the cool down for jesus So, so that we no go go spoil things for queen may say yes queen may na woman of peace una know say our queen may na peace ambassador na dey give am so as queen may na peace ambassador e no good say make peace ambassador uh, fans go come dey toxic make una take am easy if una see say uh, me run comot for uh, queen naomi gist because of the toxicity come too much even you wey be say you dey even dey bring the gist sef dem go even attack you when you see truth you con talk. so i just look look look i say no i no dey for that one so like like now this i don come queen eh, queen may gist now i go advise all our beautiful royal queen may fans When e be say una know say this my channel now e just be like say i start up afresh because na new content i dey create so my audience don already be eh, oni people. but since wey be say i stop oni people i just they try to build another set of audience and this set of audience wey be say i dey build i want to una to be peaceful i want to una to be loving i want to una to to to criticize uh, uh, wisely and uh, make una make una criticize with uh, with wisdom yes for the fact say we dey support Queen May una know say our beautiful Queen May our beautiful Queen May na peace ambassador yes so the legal team don come out to come call we di remain nation say make una jete jete o make una small small make una die, there o n gbọ make una there there make una dey do am small small that is if una una eh, na do um, how dem dey call this kind criticism how dem dey call that criticism uh-huh, constructive criticism make una dey do am like that make una no too dey toxic because so that they no go strip our queen may her uh, peace ambassador una no say queen may that position wey be say dem give am so na ogbonge one when e be say is well recognised all over the world internationally so e no go good say her her fan base go come be people wey be say e dey toxic na advice because the lawyer don talk this thing so but we know say we know say all these things wey be say e dey happen no be di fans eh, fault na wetin yall edoche na the energy wey yall edoche keep for ground na im dey attract you yall edoche put a lot of negative energy when he started dis eh, polygamous journey because if you look at this whole thing no be only yall edoche na im be the person wen e be say no be only yall edoche na im be the person wen e be say eh he marry second wife but the way e go about it to humiliate our beautiful queen eh, royal queen may di way he want to force this polygamy on queen may and the way he went about it in social media e no come think about im children mental health even when his son kambili kpai the way he and judy austin were were dancing on social media his heart is disheartening and heartbroken so all those things na break our heart we the queen may fans wey we say no we no go gree we go drag this judy austin and ah, yul edoche we go drag the dia we go drag dem like i better pass my neighbor generator for social media we no go gree so na im be di tin wey be say dis quebec movement come reach this level so and this with this level wey be say e dey go make we no come go spoil things. make we no come go spoil things. our royal queen may e don already dey win e don even win so make we no come use this our um, annoyance so wey dey annoy for oyo or edochie people don go use am spoil things completely so na be wetin the lawyer dey dey try to tell we the the amebo group of company we the the internet in-law we the bloggers because my people whether una like it or not una see this drag wey be say dem dey drag judy austin and yul edochie e dey get to them e dey touch them as una dey see yul edochie according to eh, as una dey see even your Ledesha and the Hustle, we hear say they no get rest of mind. Mostly this sources where we say uh, Queen May recorded just within how many years where we say your Ledesha day with uh, Judy The whole thing uh, eh, uh, break down uh, your Ledesha ego. That is why they see Judy also they come up, they come, they praise I, He say, Millie job All those one are just to massage the ego so that make it be like, say, can Kaneme. If not, nothing they happen. according to what we dey hear yul edochie is full of regret regret na water regret na water immediately yul edochie come dey celebrate im daughter nineteen years birthday Now we take know say water don pass garri now we know say water don pass garri if una see for some time now yul edochie is not even coming out with judy austin to do anything any picture wey una see say dem post judy austin and yul edochie na judy austin na dey do that thing so that make e be like say their love still kajad because they have come to social media to come and prove to run to come and want to convince us say yes they are in love no but with the with the internet Elon, law know say Yul Edochie eh, is in lust Judy Austin is in lust they are not in love you dey see am so they are not in love because how you go fit tell me say Judy Austin go leave im whole husband wey na Mr. Obasi wey train wey send am go school just because of desperation he want to belong he want to marry to edoche family by all means before you know he start to dey born for you edoche twe twe twe like uh, like uh, rat eh now the whole thing don choke no be to born be the thing o oh. antenatal money wusa that's why you uh, judy austin na belle big He he, dey go antenatal the one wey he born last year that one dey sick I mean two years ago -huh. that one dey sick study tadikesi dey use pampers so you all like edoche go start from beginning start to dey train another set of uh, another set of pikin dem wen e dey call himself say im be father abraham im be father abraham yes because judy austin want to born four He want to even born more than queen may una dey see am so make god no make god no punish am say as as im dey so im know say he don reach forty to dey carry belle at age forty. how many children na im judy austin get judy austin get one for chike get two for obasi making three get two for uh for for yall making five plus this one when e wan get na making six only one person only one person na im waka come my people. o oh, so na the matter the koko of this video the koko the message of this video na be say queen may legal team don call on di supporters of queen may say even if they dey criticise joel edochie make dem no dey toxic May they do crit uh, critical uh, criticism May they no uh, eh, overdo things when e be say e go come make this ambassadorship of queen may will be questioned say i think say they give uh, queen may uh, ambassadorship how come You know uh, dem say she be peace ambassador how come ninety percent of her followers dey toxic how come ninety percent of her followers dem be bully how come so whenever we put on Queen May uh, eh, and this even me wey be say I be blogger whenever I want to even to criticize uh, eh, Yul Edochie eh, and Judy Austin I go use uh, uh, uh, wisdom and I go use diplomacy do am and those of una wey be say una dey insult dem make una use wey dem say critical criticism make una use exactly wetin dey on ground make take eh, take criticise am una dey see am so because na you la edoche na him no wan zukwa nike na you la edoche na him no wan rest una dey see am so he does not want to rest he keep on you la edoche keep on eh, provoking internet in trying to pepper we internet in-law e no know say as he dey do he dey give us more content. we wey be say bloggers dey find food e dey give them food -huh. so the matter no go end so my people na like so na the matter be make una have a nice day a nice day bye